Hii ni redio Hijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muzi uteze amatwi, uyu munsi ni ku wa mbere itariki cumi na zitatu y'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri muri kumwe na Federika Undikije. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije mu Rwanda REMA caratangaje ko inyuma yo gukuraho inyubakwa z'abanyagihugu zubatswe mu bishinga ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubakwa za leta hamwe n'iz'abigenga.
so mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta harimo n'abandi bikorera uyu ni Colette Ruhamya umuyobozi w'ikigo cy'igihugu kijejwe ibidukikije mu Rwanda iyi nkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye urupfu rw'umunyekongo yaba muri teritwari ya Fizi mu buseruko bwa Kongo yafatwa nk'imana y'abanyagihugu yitavye umuremyi turazigaruka ko mu kanya kari imbere ariko reka dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino kw'isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloyiza Mbigirimana muramutse neza Aloyiza urakoze frederic tuyahere mu karere k'ibiyaga binini abarwanyi bashingiye ku idini rya kisilamu barishe abasirikare ba leta mirongo itatu bakomeretsa abandi mirongo irindwi mu gutana mu mitwe kwabaye mu ndwi iheze mu buseruko bwa repubulika ya demokarasi ya kongo nk'uko byashyikirijwe n'abategetsi ba gisirikare major hake make hazukayi wo mu gisirikare ca leta ya Kongo yashikirije ku munsi wa gatandatu ko iyo mirwano yabaye ku munsi wa kane yabahuje n'umuhari Allied Democratic Forces ADF mfunyafunyo y'icongereza mu ntara ya Kivu y'uburaruko igisirikare ca Kongo carigaruriye icicaro ca ADF muri iyo mirwano yabereye i Madina congera cica baroberi mirongo ine harimo n'indongozi zabo nk'uko Hazukayi yabishikirije igisirikare catanguye guhiga abarwanyi ba ADF mu mpera z'ukwezi kw'icumi abarwanyi bagirizwa kuba bamaze kwica abantu barenga igihumbi mu ntara ya Beni kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kane umukuru wa leta ya Libya yavuye mu mwumvikano kandi yemewe n'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Fayez al-Salah hamwe na mukeba wiwe Khalifa Haftar bitezwe gusinya amasezerano yo guhagarika intambara i Moscow mu Burusiya kuri uyu munsi wa mbere nk'uko byashyikirijwe n'umwe mu bategetsi ba Libya izo mpande zose zibiri zari zimaze kumvikana ku guhagarika intambara kuva kuri uyu wa w'Imana kugira iyo mirwano imaze amezi icyenda ihagarare leta y'Itripoli kuva mu kwezi kwa kane yari yari imaze igihe isugerejwe n'inteko ziyobowe na Khalifa Haftar uwo ku itariki zitandatu z'uku kwezi kwa mbere yigaruriye igisagara ca Sirte perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi we wa Turkiya Recep Tayyip Erdogan bariko barafasha izo mpande zibiri bamaze indwi yose basaba ako gahengwe muri Afrika kandi umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed ejo ku munsi w'Imana yabasavye perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa kubumvikanisha na Misiri mu matati bafitaniye y'urugomero rwubatswe ku ruzi Blue Nile imigenderanire hagati y'ivyo bihugu yatanguye gutosekara kuva mu mwaka wa 2011 Ethiopia itanguye kubaka ugo rugomero rw'umuyaga nkuba kuko Misiri izeye uburaro n'uburamuko kuri ayo mazi y'urwo ruzi Abiy yitabaje Ramaphosa mu kubahuza kuko ngo ari we agiye gusubirira Misiri mu burongozi bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika muri uku kwezi
Washington ijwi rya Amerika Imyiyerekano yamiriza ubutegetsi bwa Irani yarongeye kuba mu ijoro ryo kuri uyu munsi w'Imana bucari kuwa mbere ku nshuro ya kabiri yiyamiriza igisirikare ubwa mbere cahakanye ko cahakanye mu nyuma kira kiremera ko carashe indege ya gisirikare ya Ukraine ahafuye ingenzi zose ijana na mirongo irindwi na zitandatu zari muri yo perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Donald Trump yagabishije Irani kutarwanya abo bantu bari mu myiyerekano umushikiranganji wa Irani ajejwe imigenderanire n'andi makungu Mohamed Javad Zarife yashikirije ko afise umubabaro kandi asabye imbabazi ku by'iyo ndege yarashwe iyo ndege yakorotse ku munsi wa gatatu ariko Irani yagiye kwemera ko ariyo yayirashe ku munsi wa gatandatu abasirikare ba leta ya irake barakomeretse ejo ku munsi w'imana inyuma y'igitero cya rokete ku kambi iri mu buraruko bw'umurwa mukuru bagdade nk'uko byashyikirijwe n'igisirikare cya irake ejo ku munsi w'imana izo rokete zatewe ku kambi ya balade iri ku birometero mirongo umunani mu buraruko bwa bagidadi abategetsi b'igisirikare cya leta z'ubumwe za amerika babwiye ijwi rya amerika ko ata musirikare wa amerika yari muri iyo kambi icyo gihe ariko umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu mike pompeo yavuze ko n'aho ata musirikare wa amerika yahagiriye ikibazo leta ya irake ikwiye gukurikirana ababikoze kandi ikabashengeza nta muhari n'umwe uriyitirira icyo gitero
Washington ijwi rya Amerika
igitero c'intagondwa ku musi ku kambi y'igisirikare ni mu burengero bw'igihugu ca Nigeria haraheze iminsi ine cahitanye abasirikare mirongo umunani n'icenda nk'uko ibitigiri bishasha vyashikirijwe na leta ya Nigeri Nigeri yabishikirije ku musi w'Imana ejo leta yashinze imisi itatu yo kugandarira abo basirikare basize ubuzima muri ico gitero muri Niger ibiharuro vya mbere kuri ico gitero cyo ku munsi wa kane byatangajwe byatanga abasirikare mirongo ibiri na batanu bahasize ubuzima ariko ubu naho leta yemera ko abashika mirongo umunani n'icenda aribo bapfuye
urakoze yaruhize ku makuru heje kudushikiriza tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inkuru zo mu karere ka afurika y'ibiyaga binini nyuma yo gukuraho inyubakwa z'abanyagihugu zubatswe mu bishanga leta y'u rwanda yaratangaje ko ubu naho ari igihe cyo gukuraho inyubakwa zayo nazo ziri mu bishanga inkuru ya asumita kaboyi umumenyesha bakuru w'ijwi ry'amerika i kigali mu rwanda kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize nibwo hagiye humvikana hirya no hino iyimurwa ry'abaturage bari batuye mu bishanga iki gikorwa n'ubu hari aho kitararangira hirya no hino mu mirenge igize umujyi wa kigali kuri ubu kwimura abaturage bisa n'ibigenda bigana ku musozo hakaba hatahiwe kwimuka inyubako za leta n'iz'abikorera ku giti cyabo nazo zari zubatswe mu bishanga umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ibidukikije rema enjeniyeri korete ruhamya yabwira ijwi rya amerika ko gukuraho inyubako ziri mu gishanga bitareba abaturage gusa ntabwo ari ibikorwa bya leta gusa hari ibya leta hari iby'abikorera hari n'ibintu bitandukanye ariko ibya leta byo umurongo ufite bimwe byanavuyemo orede so ibikorwa biri bisigayemo inganda nkeya nizo zigikorerwa rodi mapu kuko zigomba kuko turimo hari abatangiye kubaka aho bazimukira ni iminsi mike gusa bari buhabwe ariko bakaba bimutse hanyuma n'abandi bakenera za kompasesheni evaluation yatangiye umunsi kubibara byose bakabiha agaciro ariko abantu bakavamo nimba tuvuga nka reg ikaba yari ifite ahandi ikorera ni ukwiranda bagashaka ahandi baba babyimuriye aho bishoboka aho bidashoboka ubwo nyine ni ugushaka indi nzu hari n'ahandi hari amashuri ubwo nk'ibyo by'amashuri turakorana na minisiteri y'uburezi kureba n'iminsi bahabwa so mu by'ukuri ntago kuvana ibikorwa bya mu bishanga bireba umuturage gusa ni ibikorwa byose harimo n'ibyo bya leta harimo n'abandi bikorera enjeniyeri ruhamya uyobora rema avuga ko gusenya inyubako zose za leta zikava mu bishanga birimo gukorwa muri iki gihe bitanga icyizere ko nta muntu n'umwe uzongera kwigabiza ibishanga abyangiza turizera yuko ibi bintu byatangiye n'ukuntu bimeze n'aho bigana umurongo byahawe turibaza ko noneho ibintu byo kuba mu bishanga rwose no kubakamo birangira n'impamvu yindi yatumaga ndetse bigenda byiyongera nuko nyine twabivugaga abantu umwe ejo yakwimuka undi w'iruhande atakwimuka ejo undi nawe akagarukamo cyangwa agashyiramo ikindi gikorwa ati nubwo ntatuyemo ariko kashyiremo akaduka ibyo rero kuko atazabona n'inzu iruhande rwe yindi iriho ikora ndibaza ko ntawe uzatunyuka kugarukamo ikindi ni aho abantu basangaga n'ibyangombwa bitangwa n'abakozi bandi b'inzego z'ibanze ugasanga babishyizemo bahaye umuntu akangombwa iruhande n'ibyo byangombwa biriho birasesengurwa umuyobozi wa remba madamu korita ruhamya asobanura ko ibi bishanga nibimara kuboneka byose bazabitunganya hakurikijwe igishushanyo ibyo rero bizatugayidinga ni gute ibyo bishanga bizakoreshwa hari ibizaba hari ibigenewe conservation bireka uko uko biri kubera function z'igishanga akamaro k'ibishanga kugira ngo kabungabungwe hari aho usanga abantu bashobora kuhakora jaride nziza ah, abantu baka- bakasura hakaba green space hari ibindi bizakoreshwa nabyo bishobora no guhingwa n'ibindi tuzagendera kuri iyo master plan ariko wenda mu buryo bwihuse nonaha mu mwanya byose bitarakorwa ah, byatunganywa bisanzwe ah, bitanahenze dukoresheje uburyo dushoboye leta isobanura ko abantu bimuwe mu bishanga bari basanzwe bafite ibyangombwa byatanzwe n'ababifitiye ubushobozi bashobora kuzahabwa ingurane nubwo nta gihe kizwi cyatanzwe mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize wa bibiri na cumi n'icyenda nibwo umujyi wa kigali washyize imbaraga mu gukuraho ibikorwa biherereye mu bishanga hirindwa ingaruka byagira ku baturage bamwe mu bimuwe muri ibyo bishanga mu buryo bwo gukiza abaturage bashoboraga guhitanwa n'imvura nyinshi yaguye muri iyi minsi mu mujyi wa kigali habarurwa ibikorwa bisaga ibihumbi birindwi birimo inzu ibikorwa by'ubucuruzi n'inganda biri mu bishanga byo mu mujyi wa kigali inzu zimaze kuvanwaho zirenze ibihumbi bitatu magana atanu leta ikaba ivuga ko n'ibindi bikorwa byose bigomba kuba byavuyeho mu gihe cya vuba kugira ngo ibishanga byongere gusubirana asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
mu Burundi naho leta yarafashe amatungo yose ikigo maison shalome ari mu ntara ya ruyigi isohora n'abana b'imfubyi bashika kuri mirongo ibiri bari bakiba muri ico kigo ico kigo cashinzwe n'umufasoni margarite barankise ubu cimuriwe mu rwanda kubera uwagishinze yahunze igihugu leta isigura ko yafashe amatungo y'ibwagirizwa kuba afise uruhara mu itembagazwa ry'ubutegetsi ryahatswe kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu nyene iki kigo yabwiye ijwi ry'amerika ko bibabaje kubona imfuvyi ataco zizira zisohorwa n'inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru hari i Kigali mu Rwanda amakuru dukura mu ntara ya ruyigi akemezwa n'ikigo mezo shalom citaho imfuvyi kuva ku munsi wa kane gushika kuri uyu wa gatanu buramatari w'iyo ntara ari kumwe n'umushikizamanza mukuru wa repubulika mu ruyigi abajejwe igipolisi n'iperereza bagiye gufata amatungo yose y'ico kigo ari ku mugwa mukuru wa ruyigi amazu yafashwe agizwe n'ibitaro irerero ry'abana b'imfubyi n'abafite ubumuga bwo mu mutwe amashure microfinance atanga ingurane imirima amararo y'ibitungwa n'ibindi abo bana barasohowe inyubakwa nazo zishigwako amagufuri ibikoresho birimwo imodoka navyo bijanwa kubikwa ku biro bya sentare nkuru ya rugigi ubu abo bana b'imfubyi barenga mirongo ibiri bakiriwe n'imiryango itandukanye ku mugwa mukuru wa ruyigi ubuyobozi bw'intara ya ruyigi busigura ko hafashwe amatungo y'umuntu ari ku rutonde rw'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uwo nawe n'umupfasoni margarite barankitse yashinze ico kigo barankitse atera ivyatsi iyo nyifato bononye ubuzima bw'abana gusenyura ibintu n'ibyo ari bya leta byari iby'abanyagihugu abana b'imfubyi bari bafashijwe n'umutima mwiza w'abantu u- ukaza kubangaza mu nzu utaba utabubakiye mu itongo u- ritari n'iry'iwawe ukababuza no guca igitoke none ni mezo shalom yagize iki ibyo bicumuro kwitiranya maragarita barangitse n'ishyirahamwe mezo shalom biratandukanye kuko ishyirahamwe mezo shalom yaraba agateka k'abo bantu none aga- abo bana ni abandi ni ab'igihugu Ni- ni bahana buhana maragarita barangitse barambanye nibyo narangaye none uca wangaza n'abana b'iwawe kuko bajya banerega bari abana b'igihugu barankitse ahamagarira bahora bafashwa n'izo nyubakwa nk'amashuri n'ibitaro ko ari bo bokwitwara hamwe n'amashirahamwe yigenga aharanira agateka kazina muntu we bavuga ko ivyo ari vyaha bihanwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha cpi icyo ni cyo bita crime contre l'humanité ibyo o nibaza ko ari ya sentare eh, mpuzamakungu igwanya ubwicanyi witwarire intwaro y'abantu ubitwarira kwa ndegano urabona bajya baragira buke buke abarundi banuma hanyuma ugasanga igihugu mengo cubarawe ko n'urupfu abantu ukamengo tugenda turi biziga hanyuma tukanuma ejo bagacururimo umuntu tukanuma ejo ugasanga imibyimba tukanuma bakaguma bavuga ngo ibara riraguye ibara riraguye nayo byaguye kuva kera abantu basemerera uwo mufasoni ari ku rutonde rw'abarungikiwe imitahe mpuzamakungu kubera ibyaha leta y'u Burundi ibagiriza ko bifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu abo mbere n'abarankitse arimwo barahamagawe ko bokwitaba ubutungane i Bujumbura mu ntango z'ukwezi kuza namubaje nimba zo kwitaba canke akarungika umushingwamanza kugira ngo azoshikirize n'ico yita ihohoterwa ryakorewe abo yarareze sinitawe umutayari ikirije nagiriye ahubwo niyitawe bitaye tuzomu si ahantu umuntu yoba yigira mweranda ikintu kibi jewe namara gahita barangitse atari icyiza nagiriye bajya abantu n'igikine baragize narabubakiye ibitaro narabagiriye amashuri narabagiriye banki ngo ingwe igutwara igitungwa ikagutanga gukuraka kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu icyo kigomezo shalom cimuriwe mu rwanda ubu gifasha impunzi z'abarundi cyane cyane kwiga no gukora imigambi mito mito yo kwiteza imbere byekurabe niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
umunyekongo yaba yita imana yarazwi ku izina rya boulanger alimasi tata wa hisererwa yari afise icyicaro muri teritwari ya fizi yaritavye umuremyi ahitanywe n'indwara yaramaranye igihe kirekire bamwe mu bayobozi b'itorero rya malikiya wa bubembe baba mu ntara ya kivu y'epfo bavuga ko bazotora iyindi mana yo kumusubirira ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'amerika vedase ngabo hari ibuvira mu buseruko bwa kongo mimi naitwa tata wa israelwa mtu mungu kwe roho mtakatifu hirya no hino mu mujyi wa buvira na baraka urupfu rw'iyimana izwi ku izina rya buranga rimasi tata wayisererwa waguye mu gihugu cya kenya aho yari amaze iminsi yivuriza indwara y'umutima rwatunguye abantu benshi kuko bamwe ntibumva uburyo imana yapfa abandi nabo barimo abayoboke biwe babarizwa mu itorero rya marikiya mu bubembe bavuga yuko ari umubiri wapfuye kuko roho y'iyo mana yimukiye mu mitima yabo nebukadima ashinzwe iby'umwuka muri iri torero rya marikiya mu bubembe kimwe n'abandi bayoboke b'iyimana aho twabasanze mu kiriyo ku itorero rya marikiya mu bubembe riri mu mujyi wa uvira bambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero z'umukara n'ifoto ya burange ku mitima ahamya yuko iyi mana yimukiye mu mitima yabo tuwaga ya kwamba nakwambia dunia ya kwamba yaradusezeye abwira isi yuko azimuka kubw'umubiri ariko roho yiwe izahoraho turabizi ko twebwe abamarikiya ububembe ko tata wesenerwa ari mu mitima yacu ntiyapfuye kuko roho ntiyigipfa Etienne Mbera abagabo ni umuturage wo mu mujyi wa Baraka ahubatse icyicaro gikuru cy'itorero rya Marikiya wa Bubembe Buranga Rimasi Tata Wesererwa yarabereye Imana nawe ahamya yuko batunguwe n'uru rupfu rw'uyu mugabo witaga Imana uko byifashe hano Baraka abaturage ba Baraka byatuguye hejuru kubona Imana yapfuye ndetse bamwe mu bayoboke biriwe batangaye cyane batangaye no kubona imana yabo yarapfuye ku munsi w'ejo n'abaturage bose rusange byabaguye hejuru bari bazi kuko iyo mana yapfuye ariko uyu munsi ni umunsi w'agahomamunwa kabisa abantu bose bikoreye amaboko abayoboke biwe nibo bibaza cyane cyane ukuntu imana yabo yapfuye ariko abaturage yabaye indirimbo yabaye indirimbo iririmbwa n'abantu bose bakomeza kubishyira hejuru bavuga ati ese imana yanyu yapfuye ubwo se izazuka ryari cyangwa se hari ikindi kigombo cyayo muteganya ko ari uzayisimbura uyu muturage w'umukongomani uvuga muri teritwari ya fizi wiyitabye imana wari umaze imyaka mirongo itatu n'itandatu asengwa na bamwe mu baturage bo muri kongo i burundi ndetse no muri tanzania bamwe mu bamusengaga bahamya yuko yari ibisubizo mu byifuzo byabo nsaba imana anuwarita tariki ya mbere y'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani twahuriye mu mujyi wa baraka iwe n'abandi barundi baje gusengera imana yari ayipfuye ndamusinze icyo ngombye cyose ndamusenze arakindereye ariko si wowe ntubona ko usenga umuntu umuntu eee nzi n'usenga igikoko cyane igiti na yesu yari umuntu wowe ntubona ko usenga umuntu w'umukongomani ni umukongomani imana yaramwiziyemo aba imana none none imana yo kwinjira mu giti yo kwinjira mu mbene niba bitangaza yaba amaze kugukorera kuva watangiye kumwemera aho natanguriye kumwemera ubu nta muroza nkora ubu naho mu minsi umu ndarirya bikaba vitamine wanjye ikintu cyose ndamusabye arambera Charumba Ibanda ni umunyamabanga w'itorero rya Marikiya mu Bubembe avuga yuko nyuma yo gushingura imana yabo abakuru makumyabiri na bane bahoraga bakorana na Bulange Tata Wayisererwa bazajya mu musozi wa Bieze uri Baraka bamara iminsi itatu basenga nyuma baze kwitora muzasimbura Bulange mwomenye yuko Bulange Alimas Tata Wayisererwa wavugaga ko ari imana y'umwirabura ya mbere nyuma ya Musa na Yesu bamubanjirije apfuye afite imyaka mirongo itandatu n'umunani akaba asize abagore babiri na abana cumi badasenga bo ku bw'ijwi rya amerika ubuvira mu ntara y'kivu yepfo tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya amerika risamiranyira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubonaho nk'uko mubimenyereye n'umwanya w'amakuru yerekeye inkino zabaye mu mpera z'indwi mu burundi no mu rwanda reka tuyatanguriye mu rwanda n'umugenzi wacu jean claude munyandinda shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere mu rwanda yarakomeje mu mpera z'icyumweru gishize imikino yari igeze ku munsi wayo wa cumi na karindwi kuwa gatanu kuri stade ya kigali i nyamirambo ikipe ya polisi fc yanganyije na musanze fc igitego kimwe kuri kimwe ejo bundi kuwa gatandatu habaye imikino itatu ikipe ya gicumbi fc yatsinze as muhanga igitego kimwe ku busa kuri stade ya muhanga kuri stade muganda i rubavu marine fc yatsinze gasogi united ibitego bibiri ku busa ikipe ya as kigali yanganyije na rayon sport ubusa ku busa kuri stade ya kigali i nyamirambo umutoza wa as kigali eric nshimiyimana avuga ko atari yiteze ko umukino urangira nta gitego kibonetse ariko ngo ni mahire kuba ikipe ye itagitsindwa mu buryo bworoshye urebye kuri maci ukuntu yari imeze okaziyo twabonye hariho dezo kazi ubona ko ari iz'ibitego ntabwo yari kurangira ari zero zero uko nabibonye ko hari dezo kazi ubona hariho kuhataka no kubona ibitego biba bitandukanye twe ntabwo twatatse cyane ariko twabonye desipirasiyo de bi zigera kuri enye uko nazibaze yandi ubwo wabaza igitego ariko ntibyakunze ntabwo byari kurangira ari zero zero ariko ni uko icyangombwa ni ukureba ikipe ukuntu imeze n'ukuntu twari tumeze paraporo ukuntu twari tumeze mbere twarankesaga cyane ariko safedema tutankesa igisiga no kureba ukuntu twaramfutsa izo okaziyo tubonye biba bisaba ko ubona okaziyo esheshatu icumi ebyiri ugatsinda imwe biba birangiye nibaza ko aribyo icyo twabuze reka turebe ukuntu twakomeza kuramfutsa turebe ko izo okaziyo tuzajya tuzibyaza umusaruro ku ruhande rwa Rayon Sport umutoza Alain Kirasa arasobanura impamvu ahitamo kwinjiza rutahizamu Ernest Sugira mu gice cya kabiri e, nuko fizikuma ataramera neza e, kugira ngo tumutangize ekipe iba ifite ritme e, abakinnyi baba bari a zero ariko muri deuxième partie ekipe adverse cyangwa se natwe tuba turi ya mbese ho gato kuko ama effort physique aba yakoze niyo mpamvu mushira muri deuxième partie nibyo nari nasabye na mbere mwabonye ko ataraba fit ijana ku ijana biramusabigiye kandi ndabizi ko mu minsi iri imbere azabikora ejo ku cyumweru habaye imikino ine apr fc yatsinze bugesera fc ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade ya kigali nyamirambo kuri stade huye butare mukura victory sport yanyagiye sunrise ibitego bine kuri kimwe ikipe ya heroes yatsinze etenseri fc igitego kimwe ku busa kuri stade muganda i rubavu kuri stade zoramikiye ku mumena ikipe ya espoir fc yatsinze kiyovu sport igitego kimwe ku busa kugeza ubu nyuma y'umunsi wa cumi na karindwi wa shampiyona ikipe iri ku isonga ni apr fc ifite amanota mirongo ine na rimwe ku mwanya wa kabiri hari rayon sport ifite mirongo itatu n'atanu polisi fc ikurikiraho ku mwanya wa gatatu n'amanota mirongo mirongo itatu ikipe ya kane ni mukura victory sport ifite amanota makumyabiri n'umunani kiyovu sport ni iya gatanu n'amanota makumyabiri n'atatu ikipe ya gatandatu ni bugesera ifite nayo makumyabiri n'atatu as muhanga nayo ifite makumyabiri n'atatu ikaza ari iya karindwi ikipe ya munani ni marine fc nayo ifite amanota makumyabiri n'atatu ikipe ya cyenda ni etenseri fc n'amanota makumyabiri na rimwe ku mwanya wa cumi turahasanga sunrise ifite amanota makumyabiri gasogi united ni iya cumi na rimwe n'amanota cumi n'icyenda ikipe ya cumi na kabiri ni as kigali ifite cumi n'icyenda nayo musanze fc iza ku mwanya wa cumi na gatatu ikagira amanota cumi n'atandatu gatatu ikipe ya cumi na kane ni espoir fc n'amanota cumi n'atanu ku mwanya wa cumi na gatanu hari gicumbi fc ifite amanota cumi n'abiri naho iya cumi na gatandatu ari nayo ya nyuma ni heroes fc ifite amanota cumi na rimwe yari claude munyandinda i kigali ubu naho dukubite mu burundi aho nyuma y'indwi igira ya cumi n'indwi mu higanwa ry'umupira w'amaguru umurwi wa musongati ariwo ukiri mu kibanza cya mbere naho ngozi city yoyo ikaba iri mu kibanza cya nyuma amatati nayo ari mu ishyirahamwe rya basketball mu burundi niyo atumye kugeza uno munsi abakinnyi bogiye guserukira urundi mu nkino z'akarere ka gatanu batarava mu burundi mu gihe higanwa rizotangura kuri uyu wa kabiri inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana kuruno w'imana niho ihiganwa ry'uburundi umupira w'amaguru ryasoze irindwi igira iya cumi n'indwi hagati ya interstar na atletico academy imigwi yose y'ibujumbura interstar niyo yatahukanye intsinzi y'ibisindo bibiri ku busa welo asanze amenyereza umugwi wa interstar arashima kubona amaze inkino zibiri adatsindwa kandi akaba yizera ko agiye kubandanya akosora amakosa yo mu minsi iheze n'akare atletico ngo ntiyari yoroshe kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu tumemaliza mechi salama. Unajua kila timu ikipata, dushimiye imana kubona urukino ruheze turonse amanota atatu umugwi wose uronse amanota ni umunezero hasigaye kwitegurira urukino rukurikira umugwi twahiganwa wari ukomeye twabaciye mu ryahumye kubera basamaye ku bwanjye mbona ko turiko turakora ibishoboka byose tugakosora ibyagiye biratugora mu kahise ntibyongere kudushikira mimi ni kwamba tunajitahidi ili tuone ambaye alipitaga asijirudii tena.
nayo muri atletico ni umubabaro ntangere umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko bakoze amakosa menshi akabavira mu gutsindwa akamenyesha ko abakinnyi biraye turababaye cyane kuko tuba twiteze ko dushobora gutsinda ibitego bibiri bivanye n'ingano twari twateguye make bo make ubundi bwo itegurwa bivanye na ikipe ugiye gukina tuba twagerageje gutegura ikipe bivanye n'ubwene tuba tuzi interesare uretse ko byahise amakosa mato mato umugabo yatinze akaba manini bivanye ko bivanye n'ibitego bake bazabandutsinda gera kuko n'abakinnyi bacu nk'iyi minsi iheze twagerageje gukosora kandi baza ko nta bitego byakunda kwinjira cyane ahubwo uno munsi natwe gusa niho tuje kubona ko abakinnyi petetre bashobora kuba bari bariraye bakabona ko umenga nta bitego bikibinjirana cyane abadefansere ariho baje guhava birangaraho gato bituma twakese ibitego bibiri mu zindi nkino zo kuri ndwi ya cumi n'indwi flambeau du centre yanganije na vitaro ubusa ku bundi message ngozi itsinda rukinzo ibitsindo bibiri ku busa bujumbura city nayo nyene yatsinze ibitsindo bibiri ku busa umugwi wa lelier aigle noir itsinda kayanza united bibiri kuri kimwe nayo musongati umugwi wo mu ntara ya gitega ukaba wagumye mu kibanza cya mbere by'ifatakibanza inyuma yo gutsinda bumamuru igitsindo kimwe ku busa ngozi city nayo yatsinzwe na olympic star y'umuyinga ibitsindo bibiri ku busa ikaba ikiri mu kibanza cya nyuma kugeza uno munsi muri basketball naho kugeza uno munsi abakinnyi cumi na babiri bategerezwa kuja guserukira uburundi mu nkino z'akarere ka gatanu nairobi muri kenya buracari burundi kandi ihiganwa rizotangura kuri uno wa kabiri intandaro ya byose n'amatora yashyizeho sefu sabushimike asubiriye augustin kararuza mu burongozi bw'ishyirahamwe rya basketball mu burundi ayo matora yarashigikiwe n'ubushikiranganji bw'inkino ariko afatwa nk'itembagazwa ry'ubutegetsi n'ishyirahamwe komite national olympique rikorana n'amashyirahamwe mpuzamakungu kugeza uno munsi ishyirahamwe mpuzamakungu fiba afrique ryananse kwemera uwo sef sabushimike ko ari warongoye ishyirahamwe rya basketball mu burundi ari naco gituma kwitabira iryo higanwa bikiri mu kibazo ubushikiranganji bw'inkino bwarategetse mbere augustin kararuza acemerwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ariko atemerwa n'ubushikiranganji kwandikisha uburundi muri iryo higanwa aranabikora kuwa cumi za kuno kwezi nk'uko ikete yarungikiye fiba afurike rivyerekana ariko n'ubu nta nyinshi iraboneka baba bamwe mu bakinyi twavuganye eka no mu barongozi boherekeje uwo mugwi serukiragihugu bamenyesha ko icizere cyo kwitabira izo nkino ari gito cyane desire hatungimana kigali ijwi rya amerika nshuti mwese mukunda iradiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira enjeniyeri yadufashe mu ngiga bw'ibyuma hamwe na fasile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro mwari kumwe na frederic nkundikije amakuru nayo mwashikirijwe na aloyize bigirimana mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.